pamoja tukikutakia siku njema.
turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi mwazindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jewe diane nininahazwe tubihera ku makuru agezeho hirya nino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane tuyahera muyavugwa ha muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi muri leta ya tenesi ni mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za amerika bavuze ko abantu bashika kuri mirongo ibiri bapfuye abandi hafi mirongo ine baraburirwa irengero ni nyuma y'imyuzure y'imvura yari ivanze n'igihuhuzi cinshi yasanganguye ibitari bike muri iyo leta abapfuye bava ku rugero rw'abana bakiri bato gushika ku bageze mu zabukuru gushika ejo ku munsi w'imana imigende y'amazi imaze guhera hagaragaye ibisigarira by'imodokari zaguruwe n'imiyaga amazu yaba ay'abantu canke n'ubudandaji akaba gisigaye ari imishinge gusa ahandi hakivugwa amakuba ku banyagihugu ni muri haiti abategetsi muri ico gihugu batangaje ku munsi w'imana ko igitigiri c'abahitanywe na nyamugigima ihitiye mu gisagara ca les cayes biyongereye gushika ku bihumbi bibiri n'amajana abiri n'indwi ikigo cyo muri haiti kijejwe gukingira abasivili biza cavuze ko amazu arenga ibihumbi mirongo itanu yabomotse mu gihe abantu amajana atatu na mirongo ine na bane gushika ubu bataratorwa abantu barenga ibihumbi cumi na bibiri barakomeretse muri iyo nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu mu ndwi zibiri ziheze ishirahamwe mpuzamakungu oni bivuga ko abantu barenga umuriyoni umwe bagize ingaruka z'ico kiza casinzikaje ico gihugu co mw'izinga rya karayibe leta ya amerika yatangaje ku munsi w'imana ko yakuye abantu ibihumbi indwi n'amajana ane i kabul ku mugwa mukuru wa afghanistani ku munsi w'ejo w'imana ni mu gihe abategetsi ba amerika bahanzwe n'ico umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yise ibihe bitariko biraborohera ku kibuga c'indege i kabul ni nyuma y'aho abatalibani bigaruriye ubutegetsi umushikiranganji wo kwivuna bansi muri amerika lloyd austin yaratanze uburenganzira bwo gukoresha indege cumi n'umunani zo kuja gufasha abanyamerika hamwe n'abanyaafghanistani binyegeje mu bibanza bitandukanye inyuma yo guhunga umugwa mukuru kabul bugize gatatu mu myaka mirongo itatu amerika yikora kuri izo ndege za gisivile kugira zifashe igisirikare umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida jake sullivan yabwiye televiziyo cnn yaha muri amerika ko amerika yagiranye amasezerano n'ibihugu mirongo ibiri na bitandatu ku isi bizokwakira abanyafghanistani abanyamerika hamwe n'abenegihugu b'ibindi bihugu yavuze ko abandi bazoshirwa mu makambi y'igisirikare kirwanira mu kirere ari mu bihugu bibanyi na afghanistani tukivuga kuri afghanistani nyene abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi g7 bazoganira kuri urwo ruhagarara ruri muri afghanistani mu nama yatumwe ko kuzoba ejo ku munsi wa kabiri ivyo vyatangajwe ejo kuw'imana n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson
washington ijwi rya amerika
muri afurika muri nigeria abagabo bitwaje inkoho bararekuye abandi banyeshuri cumi na batanu ku barenga ijana banyurujwe mu kwezi kw'indwi babakuye mu ishure ryisumbuye ryo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ni nyuma yo kwakira amafaranga bari barasavye kugira babarekure nk'uko byavuzwe n'uguserukira ababyeyi b'abo bana ejo ku munsi w'imana abitwaje inkoho batari bake barateye ishuri ryisumbuye ryitwa betel baptist high school ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'indwi mu micungararo y'i kaduna n'umugwa mukuru wa leta ya kaduna nyene batwara abanyeshuri ijana na mirongo ibiri n'umwe babasanze mu buryamo bwabo
aloyize bigira urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabakengurukire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu gice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo amashirahamwe mpuzamakungu yigenga arenga mirongo ine harimwo n'ayakorera mu gihugu c'uburundi avuga ko arajwe ishinga n'agateka kazina muntu yemeza ko kabandanya guhungabana mu gihugu c'uburundi car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de, de favoriser cette situation.
uyu ni karina aserukira ishirahamwe initiative pour les droits humains au burundi dhb mu mpfunyapfunyo rimwe muri ayo mashirahamwe avuga ko mu burundi vy'agateka kazi na muntu atako vyifashe aha muri make karina agira ati mu bituma ku gateka kazi na muntu gahonyangwa harimwo ukudahana n'ugize agakosa gatoyi abafashwa iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi uyu nawe ni sixte vinini muraba atwara umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu burundi cndh mu mpfunyapfunyo asanga impungenge z'ayo mashirahamwe zidafashe izo nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato mwe hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijuru rya amerika nayo ndabiciye ku masonga nkitangura amashirahamwe mpuzamakungu yigenga arenga mirongo ine harimo n'ayakorera mu gihugu c'u Burundi asaba onu kugumiza ijisho kuri ico gihugu kuko ku bwayo agateka kazina muntu kabandanya guhungabanya cane ayo mashirahamwe afatira ku bwicanyi inyuruzwa ry'abantu n'ihohoterwa yemeza ko bigikorerwa cane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu muri ico gihugu senideh ububasha wowe wemeza ko ibintu vyasubiye mu buryo ukavuga ko ivyo bintu bisigaye bigenda cane neza ku ntwaro nshasha ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru amezi atatu aheze niyo amashirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazina muntu mu burundi kabangamiwe bikomeye amashirahamwe mirongo ine n'atatu harimwo mpuzamakungu n'ayakorera mu burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga ijana na mirongo irindwi abarenga ijana baranyuruzwa nayo abarenga ijana na mirongo itanu barafungibwa ubusa ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya oni nijejwe agateka kazina muntu muri oni nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku burundi Karina Tersekian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko Nous assistons à une augmentation.
ati muri aya mezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitigiri vy'abafungirwa ubusa abicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo vyaba y'umurengera abenshi n'abaharanira agateka kazina muntu abatavuga rumwe na leta canke abakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu vyunyutse mu gihe hari agahengwe kari kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu ya oni ko yorikanura cane cane no mu kurwanya ukudahana ivyaha kuko ariyo nkwezi y'amarere Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de, de favoriser cette situation.
ayandi ni nka human rights watch reseau panafricain de défenseur des droits de l'homme amnesty international centre mondial pour la responsabilité de protéger fédération internationale des droits de l'homme fidh geneva for human rights Trayo International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tourno Rapage n'ayandi. Ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu yamaraha umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro y'ijwi ry'Amerika 60 Vinyene Muraba atwara uwo mugwi ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwa iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi ikiriho ni ikintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makaci eka mu burundi bose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi ata muntu n'umwe eh, amuhatira kuco adakeneye ayo mashirahamwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu naho hataragira ko atanga raporo imbere ya oni utwara uwo mugwi umunyasenegal dudu diene nawe nyene arahuza n'ayo mashirahamwe ko akiri vyinshi vyo gukora kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe dudu diene yabwiye ijwi ry'amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha
ati icya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka ka zina muntu icya kabiri ni uguhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo guharuka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka ka zina muntu kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca oni c'agateka ka zina muntu gufungura abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi ati twebwe twasabye ko twokorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko vyaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntaco vyoba bimaze
uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongerwa ikiringo washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umaze kongerwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa co gutohoza ku vyaha bikorwa mu burundi bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpanavyaha mpuzamakungu sepeyi mu matohoza nyezina y'isentare nayo iriko irakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dodo Dieu na Wotwara avyamirira kure Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye mu gihugu c'u Rwanda umwaka uri ku nkumuye leta y'ico gihugu ishizeho ikigega co gushigikira abikorera utwabo bahuye n'ingaruka za virusi ya corona gusa abo bibo ikigega cashiriweho bavuga ko umwimbu cari citezwe ko utazoshika inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi Ikigega leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda inshingano yacyo y'ibanze yari yo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya corona mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje ku isonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo ukwezi kumwe gusa covid cumi n'icyenda ikimara kugera mu rwanda abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari mirongo itatu n'enye n'ibice icyenda mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe bwana Nsengiyumva barakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora yabwira dijwi rya Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri mirongo cyenda ku ijana gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ko bari bafite amadeni muri banki n'amafaranga yaraje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafitiye za banki gufasha abo bantu rero nabo bayabonye urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga n'ubu ngubu na nyuma umwaka umwe nyuma y'aho hatangiye iyo nkunga urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane usanga warazamutseho makumyabiri ku ijana iyo rero umwenda ugenda uzamuka ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda ni ukuvuga mu yandi magambo n'ubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka yego icyo ni ikibazo rwose kiremereye cyane abanyamuryango nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe ikibazo kizagumaho ikibazo kiri ku mabanki kiri aho nanjye menya nta gisubizo ngifitiye ikigaragara cyo ni uko banki zo wagira ngo ntabwo kovide bazikwiriyeho kuko bo bakomeje kubara nubwo abantu batakoraga banki irakomeza ikabara aho niho niho niho ruzingiye nyine niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo ibyo ni bumwe mu buryo turimo dukora no kugira ngo dukore iyo nyigo turebe tugaragaza uko bihagaze umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu rwanda bwana ntore toni yabwiye radijwi ry'amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari banki nayo yagizweho ingaruka za kovide urumva n'amabanki agendera kuri bizinesi y'abakiriya umukiriya atameze neza arwaye na banki urumva ntibiyorohera kugaruza ayo mafaranga so kuvuga iti icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye uko si byo kuko ni ingaruka zaragizwe ku mabanki ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi akazi k'amabanki navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira bakabona gusubiza ayo, ayo madeni uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana hari n'izindi izindi ngamba amabanki yafashe ariyo gutanga imfashanyo hari amabanki yagiye atanga imfashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri muri icyo kigega itaborohera bakabaha icyo bita uh, imfashanyo byo hari amabanki yagiye abikunda ikindi bakoze hari ni no kugira ubujyanama amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza anababwira uko babyifatamo muri biriya bihe bya kovide bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye so n'ibyo by'ubujyanama tubyita ko ari indi fashanyo amabanki yagiye atanga ku
uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera bwana sitarato habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange iyo rero uh, abo bantu batabasha batameze neza akazi ntibagatanga ntabwo bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ziri ku bukungu rusange none ubw'igihugu ariyo yanjye cya cyiciro cya gatatu nakubwiraga ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka babandi bafite inganda bagabanya abakozi wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo yatokomande yatanze zitinze bituma atishyura imisoro muri uku kwezi kwa munani inteko ishinga amategeko y'u rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya repubulika y'u rwanda na banki ya aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni mirongo inani n'eshatu z'amayero ni ukuvuga akaba akaba miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda biteganijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe hari zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ziriko ziratahuka hari izindi zimaze imyaka mirongo ine irenga mu buhungiro zivuga ko zitarota zitahuka inkuru irambuye y'umenyesha amakuru ijwi ry'amerika muri kongo vedaste ngabo ndindeye soro ni umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje adusobanura uburyo amaze imyaka irenga mirongo ine n'ibiri mu buzima bw'ubuhunzi jewe nahunje kuva irindwi na kabiri bampunganye ndi umwana bonshikira ahantu bita kenya muri zayire hanyuma muri mirongo icenda na gatandatu hacatera intambara ino muriko muri zayire duca duhungira tanzania duhungiye tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi ikambi y'umuyobozi barayifuta bamaze kuyifuta twimukira imutabira twimukiye imutabira e, muri bibiri na cumi na kabiri barabafuta amakambi yose yo muri tanzania duca tubaobilije gusubira i burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri bibiri na cumi na gatanu niko guca nongera ngaruka muri muri kongo aha muri iyi nkambi hari undi mugabo witwa nikora ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga mirongo ine n'ibiri mu buhungiro ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawe azahitira mu gihugu cy'u Burundi itanzaniya barantahuye ntacyo bampaye nshyitsi burundi ndabura homba ndabura n'aho ndima ntanongera ndagaruka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofunga umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta n'inzu nta n'ikintu na kimwe mfiseyo ni ukuvuga naho nari mbaye nari mpanze nta data mfise nta mama mfise nta- nta n'ikintu na kimwe twe turi abantu hasi rero kuva imbere y'igihe gusa n'ayama ntituzi nyine twobivuga kuko ntacyo tubona naho bovuga ngo tugende ntaho twosikira mu bisanzwe nizigiyimana francine nawe ashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka ibiri yabaye mu burundi mushimamo uwacu n'uwo mu buhungiro namaze imyaka cumi n'itanu mu buhungiro none ubu mbaye imyaka itandatu uyu ugira ndwi ndi mu buhungiro mu burundi nahamaze imyaka ibiri umva ndi ndi uwo mu buhungiro mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega nta n'icyumviro cyahariye kubera kubera atawe mfise noshikira n'abana nze nshikira kuri komine ndicare kuri komine ntibishoboka baca bakubwira ati genda ugende mubi wanyu nawe mubi wacu nk'ubu nta n'umuntu n'umwe papa yapfiriye yapfuye irindwi na kabiri mama apfira aho muri kenya aho hepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose izi mpunzi z'abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa turasuzugurwa nk'ubu hariho sisiteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku burongo turibwa nk'uko bategetswe kuturonka abantu ni nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura n'aho bakora ubuzi ugahora basaza uko nyene n'amashuri bize akabapfa kuko nyene Ah, bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'um- uhagije nk'umwana igihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu ntibashobora gu- kwisanzura ngo baze mu maprovensi barondera ibyo nk'ubucuruzi saa mu nkambi ya rusenda honyine hari impunzi zo muri mirongo irindwi na kabiri zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa kenya kaboke mboko ndetse na swima zidakozwa gutaha mu gihugu cy'u burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko muri segiteri ya tanganyika yonyine hari impunzi ziba hanze y'inkambi zirenga ibihumbi bine vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo ubu naho dutandukira amayavugwa mu gisata ca sport duhereye mu gihugu c'u Burundi aho ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryasozerewe ejo kwa Mungu ni ihiganwa ryari ryatanguye ryerekana ko imirwi isa n'ingana inguvu muri basketball naho hariko haraba ihujumbura inkino zo gusozera ihiganwa mu- mu ntumbero yo guhereza udushimwe abadutsindiye icibonekeza muri izo nkino ni uko imirwi ikomeje mu kurondera abakinyi hanze y'u Burundi inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana muri izo nkino kuri w'imana habaye zitanu urwahimbaye abakunzi ba basketball ni urwahuje urunani na muzinga urwo rukino rwinjiye amanota ijana ibidakunze gushika muri basketball mu burundi inyuma rero y'intsinzi y'urunani ku manota ijana kuri mirongo irindwi n'atanu ya muzinga arumeri mugisha amenyereza uwo mugwi w'igisirikare aremeza ko yarushijwe mu gice cya kabiri cy'urukino mu gice cya mbere barifo bakinye kabisa baritanga ku mwanya mutoya twakoze entraînement ejo twari twateguye ahanini twateguye defense mwabonye ko defense yari imeze neza kabisa muga mu gice cya kabiri byagiye kutugora kuko mwabonye ko habaye kuruha kw'abakinyi bigaragara neza ko batari baherutse entraînement Eh, aho urunani rwacu rutudomina kuko bobo murazi ko entraînement bazigira misi yose ahanini batushije endurance ikindi naco ni uko au niveau ya attaque twebwe ntiturategura cane systeme d'attaque kuko twari dufite umwanya muto nkuru nziza patrick icegera cy'umumenyereza w'urunani na wenyine aremeza ko icyo gice cya mbere muzinga yabagoye aratubwira icyo bakoze kugira bashobore gutahukana intsinzi cyane cyane icyo turiko turakosora yari defense kubera muzinga yari ifite amahirwe ya tuwapo cyane bagema cyane aba mu nyuma turaganira koca principal arababwira yuko bajya bana baguma bashuta niyo mpamvu rero deuxième partie yaciye igenda neza turashobora kugira defense nziza amanataka iciza ubwo nyene yego muri urwo rukino umugwi w'urunani wakinishije abakinnyi babo bashasha bamuka muri sudani y'ubumanuko bakaba ari nabo bafashije uwo mugwi gutahukana intsinzi umuzo w'abakinnyi bashasha waribonekeje no muri new star yatsinze rezipo ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itanu umumenyereza wa new star izoserukira uburundi mu nkino zizohuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu karere ka gatanu arashima umuzo w'abo bakinnyi bashasha ni mwabonye nk'umuzo wa etiyene yuko ari umuntu wa mbere yagerageje asitabiriza defanse yacu no muri ataha ukabona yuko atazi imipira ishika neza cyane n'igihe experience na cyane cyane kuri Etienne wabona yuko ari akandi kandi yazanye n'ubwo yanike mushasha wo mukongomani nyene wabona yuko yazanye iyindi ngufu izindi ngufu shasha ni ukuri kw'Imana umuzo wabo n'ukuri turawushima kandi turawukengura kuradufasha cyane mu zindi nkino zabaye dinamo yatsinze jimukana ku manota mirongo icenda n'atanu kuri mirongo itandatu n'indwi nayo kern itsinda egre noir ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo ine n'abiri mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igiri ya kabiri mesaje ngozi yatsinzwe na olympic star igitsindo kimwe ku busa ni nacyo gitsindo burundi sport dynamique yatsinze rekroko atletico new oil yatsinze kayanza united igitsindo kimwe nyene ku busa bumamuru itsinda flambeau de l'est kimwe nyene ku busa eka no mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya vitaro na flambo dorest nago nyene habonetse igitsindo kimwe ku busa cy'umugwi wa vitaro musongati imuhira yatsinze royal fc ibitsindo bibiri kuri kimwe rukinzo nayo inganya na bujumbura city igitsindo kimwe ku kindi urukino rwari guhuza top junior na egre noir ntigwabaye kubera abakinyi ba egre noir bagize isanganya bariko baja mu kayanza imana yarakinze nta n'umwe yahasize ubuzima mu mupira w'amaguru kandi inama ya bose yarapfunditse kuri uno w'imana ko imigwi y'uburundi ya mesaje ngozi na bumamuru izokina inkino za afurika izokinira kuri azamu complex mu gihugu ca tanzania ni nyuma yaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf rimenyeshereje ko ata kibuga co mu burundi gifise ububasha bwo kwakira inkino mpuzamakungu desire atungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda watubwira yagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki wa basketball ejo kuwa kabiri mu rwanda hazatangira irushanwa rya afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagabo ikipe y'igihugu y'u rwanda nayo yiteguye guhangana muri urwo rugamba nyuma yo gukina imikino itanu ya gicuti yo kwipima ejo bundi kuwa gatandatu abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza cek sari w'umunyasenegari batsinze ikipe y'igihugu ya misiri amanota mirongo cyenda n'atanu kuri mirongo cyenda n'abiri nyuma y'uyu mukino hahise hatangazwa abakinnyi cumi na babiri ikipe y'igihugu y'u rwanda izifashisha muri abo bakinnyi harimo batatu bo mu ikipe ya apr basketball club aribo armel sang Sangwe, Axel Mpoyo Olenga na Emile Kazeneza. Hakaba kandi batatu bakina mu ikipe ya Reg Basketball Club, ni ukuvuga Olivier Shaka, Erikaje na Jean-Jacques Shobozwa byose n'umukiza. Hari nanone abakinnyi babiri bakomoka muri Patriot Basketball Club, ariwe Dieudonne Ndizeye na Steve Hagumintwari. Hakaza n'umukinnyi umwe wa Tiger Basketball Club ariwe Ntore Habimana. Abakinnyi batatu basigaye basanzwe bakina ku rwego mpuzamahanga. Abo ni William Robbins, Prince Ibe Chinenye na Kenny Gasana. Umwe mu batoza bungirije mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Rwanda Yves Murenzi avuga ko hari icyizere ko bazitwara neza muri irushanwa rya Afrobasket rigiye gutangira.
Ikipe muri rusange urebye uburyo dufashwe nta kibazo kirimo n'uburyo buri tekinike kandi nabwo mu myitozo kuko twagize imana dufite umutoza mwiza ufite experience turi kugenda tubikosora umwuka mu bakinnyi nawo umeze neza muri make ndizera ko uko ikipe imeze n'imyiteguro ndakeka ko tuzitwara neza. Icyizere cyo kirahari kuko urebye nta kintu twabuze mu bintu bijyanye n'imyiteguro imyiteguro ntacyo twabuze n'abakinnyi nabo barabibonye ni ibintu byabahaye motivation umutoza mukuru hari target yaduhaye hari umurongo yatanze kandi twese uko turi muri ekipe turabyumva kimwe ni ukuvuga ngo gahunda ubu ni ugutsinda buri karita amakipe cumi n'atandatu niyo agomba guhatana muri iyi mikino izabera muri kigali arena i remera akaba agabanyije mu matsinda ane mu itsinda rya mbere harimo u rwanda angola capuver na repubulika iharanira demokarasi ya kongo itsinda rya kabiri rigizwe na tunisiya misiri guinea na repubulika ya centrafurika mu itsinda rya gatatu dusangamo nigeria cote d'ivoire kenya na mali naho mu itsinda rya kane hakabamo senegal kameruni uganda na sudani y'epfo ejo kuwa kabiri ku munsi w'intangiriro y'iri rushanwa rya afrobasket isaa yine n'igice za mu gitondo tunisiya izahura na guinea isaa saba n'igice misiri ikazakina na repubulika ya santarafurika isaa kumi n'iminota mirongo ine n'itanu hateganyijwe imihango ifungura isaa kumi n'ebyiri hakazaba umukino uzahuza u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo guhera saa tatu z'ijoro angola izahura na kapu veri tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda ikomeje kwitegura kuzakina n'ikipe y'igihugu ya mali mu mukino w'ikubitiro mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzahagararira afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri katari umwaka utaha kuwa gatanu w'icyumweru gishize umwe mu banyezamu b'ikipe y'igihugu olivier kwizera yirukanywe mu mwiherero intandaro yo gusezererwa ni uko uyu musore yagaragaye arimo gukoresha urubuga rwa instagram arimo kuganira n'umukobwa witwa sharon kayesu umaze iminsi ashodekanye n'abasore ndetse bamwe muri bo barimo n'umuhanzi witwa david ikishaka uzwi nka davis d bigeze gufatwa barafungwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukorana imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa byatunguye benshi ubwo olivier kwizera yabonekaga ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe mu ikipe amavubi mu gihe nta n'ukwezi kwari gushize atangaje ko asezeye burundu umupira w'amaguru ibyo yabitangaje ubwo yari avuye muri gereza gereza aho yari afungiye azira gukoresha urumogi hanyuma urukiko ruza kumukatira igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo kongera kwitabazwa mu ikipe y'igihugu uyu munyezamu yavuze ko agiye gukora uko ashoboye akisubiraho ariko bidateye kabiri yongera gutenguha abari batangiye kumwizera akaba wa mugani w'umutima muhanano utuzura igituza yari Claude Munyandinda i Kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akaba ari nongaha duce dusozerera kuri mikoro mari kumwe na jowe diane ninahazwe yakoze fasile gebehu yayegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose